bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina ataharakaye ka nkindi nawe amutegerezanyije uburakari ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
kandi koko igihe namwororeye ubu noneho ninjye nawe turabisoza turabisoza niyanga turabyenga imyaga kariya kana agomba agashyire se maze amagambo ashyirivuga ubu niko bimeze kuko ibi byaba ari agasuzuguro mukaka yaba yarangiza akantu kantu k'agapfunsi k'akabiyi buretse nze ngere mu rugo
kanye
uranyabiriza iki
udiki kanye niko kanye uraza kunkingurira witwaje ikibano ngenda umuzungu urinjira cyangwa ntiwinjira ariko kanye icyo kibando ni icyo guhura ibishyimbo cyangwa ni amasaka reka kumbaza ubusa ndashaka ko usobanurira ukuntu ugenda uvuga ngo uwo mwana nabyaye ntabwo ari uwawe ngo si uwanjye ni uwande noneho bimbwire nyine ari wowe bikubwira se n'injye wamubyaye ubwo uwo mwamubyaranye ni wowe umunsi ntumubwire kandi ntumubwire kanye rimwe ngewe wantera umujinya iki kibanza Eh, eh.
kiguhura ariko ye nibyo koko impyisi kurira umwana ikakurusha uburakari
utikikanye utikisi utiki utiki ibiki nyine urigeraho nuko utazi umwanzuro unafashe umwanzuro usa nyabaki Eh, nga nkwihorere icyo utazi wowe ni kimwe negeke ni uko nafashe umwanzuro kuko umwana umushyira se rero umujyane amwirerere ntabwo ngiye kuzakomeza kwitwa nderera abandi ngo iki kagi ni uko nkubwiye ye?
Eh.
mujyane mushyire se Eh, njye namwise nzaba mwita nawe mwitejya mu bandi ariko wumva mu mutwe wawe ari hazima oya noneho ndi umusazi ni mubi cyane ahubwo Eh, jya umenya ko n'umusazi asarakaga ku ijambo Eh, ubwo umenye ko ijambo rya nyuma ringuyeho ry'umusazi rero ni iryo yego yego Eh, jyana nzaba mwita kwa mugaga muhe kagwe rubone kugaruka cyangwa nawe nushaka ugumeyo n'ubuharike ntibwakugwa nabi
kugira isoni nkeya nakagina soni nkeya washaka ko ngira isoni nyinshi se umva nkubwire noneho nawe Umbwira icyo kimwe utari gusa.
uzi aha ni iwanjye sinzongera no kwahukana bibaho Eh.
intumbi yanjye bazayisange muri iyi nzu Eh.
maze ndore intumbi yanjye bazayisange muri iyi nzu ariko noneho aka ni akaga burya koko ngo akiziritse ku muhoro ugasigwa kawuciye niko kankiye nta kibazo uzanyica uzambazwa Mm. Heh. ariko nagiye kera ku busano numva ko kagina nigenzi
mukama mukamana umugorera ako buriya manihura abanyabirizi kira mukama nakugura bite bye urumva cyangwa ntiwumva ariko ubwo wakumva umpamagara uburyo ko kunya bizagira ngo iki iki se mu rugo rwanjye ni runtegeko kuko ugomba guhamagara umugore wanjye cyane imana ngaho mbwira nanone nakwitabyeho ukagira imana niko Mm.
amafaranga ibihumbi icumi maritini yaguhaye ngo umwe ari hehe
ese nagatangaye ikindi gituma umpamagara utyo ngo amafaranga Eh, narayakoresheje eh, eh, eh, eh, eh.
Yego.
nta soni akaguha amafaranga yanjye ukisekera none ngo warayakoresheje ariko Eh?
si ugukangata noneho wayakoresheje nzayi iki rero Yego, ahubwo iyo umbaze icyo kimbwire nyine iyo umbaze icyo nakoresha nkagusobanurira utarabanza gutomboka gutya Mbese, haguze ifumbire y'imvaruganda yo kubagaza imboga ntuzibona se ntiziba ahangaha ariko mukama wa muzima ntazurya ntimuzima nyine icyo kinyoma cyawe wumva atari nka cya kiri cya semanuka yago we uri wabera wigeze wumva abantu babagaza ifumbire imboga eh? Ngaho binyuze wabuzwa abantu.
n'iki se ntuzirya ntuzibona zikoreza gusa Akimugore n'akagira imana.
Ariko, ah, ah, nta gasuzuguro karimo iyo ureba ukabona utakigura imboga muri uru rugo Mba mbere.
nkagira n'aho nsagurira isoko ubona ko biba byikoze ibyo birakureba ubwo si iyo ureba umusaruro nsigaye ngira wa karoti Eh.
ukareba uw'amashu ukareba uw'inyanya na Yego, puwaro ye.
utekereza ko bikomoka ku ki mba mbese ntiyikize none se ukambwira ko ari uko ifumbire uba wayibagaje imboga cyangwa nuko warayiteye mbaza nyine ngo usobanurire Eh.
Eh? ngewe ubu ngubu nsigaye nubahiriza amabwiriza rwose nk'uko nabihuguriwe ku bw'ibyo ayanjye bigo.
ukayasuzugura rero ayawe se yaye batubwiye kugira ngo tubone umusaruro uhagije ari ngombwa cyane kongera ifumbire mu Ako gusa.
murima Eh, reka ye kandi rero kongeramo ifumbire mvaruganda ya npk cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi Mm.
ni ibintu bigomba gukorwa byibura mu byiciro bibiri Mm.
kugira ngo umuntu yirinde kwangiza ibitunga ikimera
harya mu ifumbire nyinshi yica ibihingwa cyane rwose Zirabitwika, zirabitwika nyine Mm.
ubwo rero nawe urabyumva nyine kongeramo ifumbire bwa mbere bikorwa nyuma y'ibyumweru bitatu umaze kugemura Mm.
ni ugufata garama icumi za npk cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi Amazi agahari.
mbese urebye ni agapfundikizo kuzuye k'icupa ry'amazi ya nili cyangwa inyange agapfunika aka kamwe k'icupa yego nyine noneho rero uragafata nyine ukagasuka ku muzenguruko w'igihingwa mbese aho imizi igarukira ubundi ukarenzaho agataka ukinumira akana kwibyo ntigeze mbona ubikora mva ukuntu uba uca mu ijambo utaranambaza ngo nkubwire byose ukuntu ngaho mbwira numva byari amakabyo nawe ntarangiza kukubwira none utangiye ku- kuzana ibindi ngiyi ubwo noneho nyine iyo hashize ibyumweru bitandatu umaze gutera nibwo wongeramo ifumbire bwa kabiri Mm.
noneho ariko ziba ari garama makumyabiri kandi zigashyirwa mu kobo gacukuwe hagati na hagati mu murongo uhuza ibihingwa bibiri noneho ugatwikirizaho agataka ariko mukama Hmm.
utambeshye ibyo bintu bikora ryari ambaye waba wabibonye ryari se iyo umaze koza akarenge yewe we eh ukagira utya rwose ukajya kunywera amafaranga ya motiri bwinjize Nawe na- nkaho utazi ko urugo rwawe rukeneye ibirutunga nanjye nyine ubwo iyo mpinguye ndiye kubakuba nyine mvuye kwa mbwa nkihinga nkajya mu murima wanjye ngakora ibyo byose uriho uvuga ngiye nyine ukuntu numva se ugiye kubigira inyungu Ah, ah, ntabyo nagize inyoroma we nabigira inyoroma se bikamarira iki ngaho rero mayo wasigaje numvise ko ibihumbi icumi byose ariko wabiguze ifumbire ariko mama we Ubundi ndatira rwose.
umva ngiye nkubwire rwose nayo nasaguye kandi nkubwire kuko niyo naba narasaguye singiye kukubeshya ntayo nakwihera urumva ibyo nturugu nabitindaho rwose he mukama ngo ushwishurize mva nkubwire amafaranga yanjye si wowe ugomba kujya n'icyo agomba gukoresha amafaranga yande uranyumva neza mwana amafaranga yande ayawe a- ayawe uhembwa Eh.
ndamenya aho anyuze yego we nkubwire bwa mbere n'ubwa nyuma Eh, nubona ifaranga ryanjye yego rijya rikunukira urebe hirya ariko uzi ko nayo ariko nawe bitabaye ibyo ubwiza ukuri uragumbwira urangire Yego we.
bitaba ibyo tuzabipfa yego ibyo tudafashe ni ibi icyo wagize ngo urampanga ni ibya nona ariko reka nkubwire nubwo ndimo nseka ariko ntabwo ntabwo nta mikino irimo aha ngaha Nta mikino uba irimo?
uzi ko hari ibintu nanjye nzareka maze nkareba amaherezo yabyo baratinze Eh, iyo ubikora kare ayo maherezo ushaka ahubwo warayagezeho reka nkubwire uzi kuza woreza gusa wihirikanga ibiryo biri uzi ko hari igihe rimwe uzaza ukaburara utazuzwa mukamba uramfunze njyewe niba uramfunze reka kwihora nyamara kandi urabigira ibikinisho ntabwo ari ibikino yarakureba Eh, nta nubwo rugukanga uzabibona yemwe abahano eh ni karibu mavu ni karibu rwose ariko mukama Ndakumva, jya unyita mama.
karwera sindi nyokobuye nyamara uri mabuja mawe ya dashwi wiriwe ariko mwiriwe neza ni karibu rwose urakoze uyu munsi ko ntigeze nkubona mu murima eh wari kunkura ese disi ko uyu munsi niriwe mu birayi byo mu kabuga yego rata niyo mpamvu utari mu byo gutera insina Eh, yewe patiro niho yari yambwiye Mm.
yambwiye rwose ngo mparamukire yari yahanyuze asanga twararwaje indwara y'imvura ngo inyiyinki Eh, indwara y'imvura se ifata ibirayi ni ubwa mbere yumvise mabo nabera pe ni ukuri urumva Mm, mbese uyu mwaka muri kano karere twagize ibyago bikomeye twagize imvura nyinshi pe mm.
bene iyo mvura rero ni mbi cyane igira ibyo rwose igakurura indwara y'ibirayi ariyo bita nyine indwara y'imvura Eh, Hmm, ubwo rero ikizabikubwira ni uko uzajya mu murima w'ibirayi ugasanga amababi no ku migozi hatonze urubozo nibyo Hmm, cyane rwose Mm.
ubwo ariko nyuma y'aho amababi aragenda akaba umukara Mm.
iyo bikabije ugira ngo umurima wose warababutse Eh, ibyo ariko njya mbibona urabibona nyine ahubwo buriya ni uko utari uzi ibyo ari byo imvura se ko igenwa nijoro Mm.
umuntu yayihungira he?
Reka ubusanzwe ibihe by'ihinga rwose biba bizwi Mm.
ariko nyine ntihajya habura impinduka z'ikirere zikadutera icyago nk'icyo ngicyo ibyo naho ubundi amabwiriza asanzwe ni ayo gutera ibirayi imvura ijya gucika yewe hanyuma umuntu akanatera imbuto itarwaye akamenya no guhitamo neza imbuto ihangana n'iyo ndwara ndumva ari birebire
gusa nyine buriya twagize uburangare kuko habaho n'imiti iterwa guhera ibirayi bikiri bito ibi bikabifasha nyine guhangana n'iyo ndwara kuki se imiti itatewe yewe habaye kwirara buriya nyine patiro wasanga yaribagiwe kugira uwo bishinga ni uko nyine ubwo ibyabaye byarabaye ntibibo ngaho nyibwirira gise kandi karweye ndagira ngo ungire inama icyo nakora nk'iki se umugore uri hariya witwa kankindi ndumva amaze kungera mu muhogo kandi ni ubwa mbere numvise nanze umuntu n'umutima wanjye wose
none se disi urihora iki rwose buriya wibabariza umutima umwanga oya kuva pati uramukunda se ko nta n'icyo wamukoraho umva rero mukama ngiye kugusaba ubufasha ubufasha ki se mukobwa?
ndagira ngo ufashe kumwanga yego yewe byihorere keretse ahubwo niba urimo unsaba kumukunda nawe kumwanga byo namwanje nkimubona nanga ukuntu yishyira hejuru ngo abantu bamushime cyangwa se ubwo urabivuga wowe urabizi karweje niyo icyo uzi koko hari icyo wari wabona ibyo nabonye bimaze kongera kuza ihorere nkukubita amaso ikirungurira kikazamuka byihorere icyamushobora rero ni icyamuteranya na magaga naho ibindi byose byihorere ntacyo ntacyo yamu- ntacyo yaba azaguma ameze kuri we umva mukama Hmm.
noneho rero mugaga azahitemo hagati yanjye nawe.
ahitiramo iki se ko kubagira mwembi bitamugwa nabi ntacyo bimutwaye nta kibazo ubwo tuzareba amaherezo yabyo urumva nyamara urebye harya ngo ni kapita ariko ubundi kuki mugaga atari wowe yashyizeho umukamo aha reka mawe reka reka reka reka ngira uko ngenda ha? imana izandinde rwose kwiteta ku bagabo b'abandi shwi umva nkubwire Mhm.
nubwo nta nama umaye ariko ngewe ngomba kugira uko mbigenza rwose none se nkubwire ngo iki gukora karwe iyo ngira inama nari nkuko utazi kuyikugira ukuntu ko bimbabara nanjye ntundusha kumwanga rwose cyakora no kumva ko nta mwanga ngenyine bindemye agatima ntazava naho nirenganya ngo ni nge mubi Ya, yewe aho ho rwose waba wirenganyije
mbega uraho karwe muraho neza yego yego
murambabara ariko nge sinabamenye yewe sinakurenganya rwose ntiwamenya Mm.
Eh, igihe rero nitwa kagina ndi umugabo wa kankindi ni wowe mugabo wa kankindi Mm. ko mbona bigutunguye oya rwose ntabwo bintunguye ubwo se byaba bintungurira iki Ah, ngeze ngo ubonye tudakwiranye ubwo gukwirana cyangwa kudakwirana byanyu nabipimisha iki
reka nanjye ubwo mba niganirira wa munyarwanda we Eh, none se karwe karame wampaye akanimero kawe ko nshaka kuzagushaka nkagira icyo nkwibariza wowe umbaza Hey, erega buriya hari amakuru abantu baba bakeneye guhana Hey, si nimero uvuga ni nimero rwose nta kindi zana telefone yawe nyigushyiriremo yewe nimwakire rwose yewe wari uri aho ariko nta kibazo ndakomeye rwose Hey, Mm, eh, ubu rero uko undeba uku mm.
ndashaka kuzakuzanira umwana wanyu ngo Eh, ubwo nyine uba witegura kurera uruhinja utabyaye uruhinja ntabyara yampaye nka databuja kagapfubyi se eh ubwo se uraho utazi ko mugaga ndi kumurerera umwana yabyaranye n'umugore wanjye wowe ibyo se Ah, ni si ibiki ko ntabyumva
Eh, ntabwo ubyumva nyine ubwo uruhinja utabyaye nirumara kukuraza amajoro abiri utari gusinzira nibwo uzabyumva ariko se kagi niba ari na kagina ntiwe ndi kagina rwose bivuga ubitsindagira ntabwo wibeshye ibyo biganiro urumva bitabishye eh niko ubyumva cyane rwose eh sawa ndaguteguza ibigiye kukubaho none ngo ngo ndakubihirije okay nta umva kibazo.
rero nkubwire Mm.
rwose subiza amirwe mu isaho ibyo ntibyashoboka eh nubwo byaba ari byo koko umwana ari mugaga wamubyaye mm.
kuva umugore yaramubyaye mubana nk'umugabo n'umugore menya ko umwana wavukiye mu rugo rwawe ari uwawe eh nubwo nawe atari njye wamubyaye cyane eh ubundi si ibyo uvuga ubifitiye gihamya yewe gaye gihamya gihamya niyo ushaka ngaho se yizane Eh, ibyo biroroshye ibyo biroroshye rwose uhumbye gato niba ari igihamya ushaka azayiguha umva nkubwire mu gihe ngitegereje kumpa iyo gihamya rero Mm.
unyemerera ibyo wambwiye byose mbitesha agaciro
ariko ubundi ndashenarura iki hari urubanza afitanye nawe yewe nushaka ntugire na kimwe wemera ni uburenganzira bwawe wirirwe kandi wakoze kunyibwira eee sawa ngaho igendere ubundi se nagiranye
ariko ibi bintu kutabibwira muganga ngo numve icyo abitekerezaho byaba ari ugukosa rwose
cyorere iyi nkuru kagina agejeje kuri karwera ko agiye kumuhekesha umwana atabyaye aho ntiri bumusenyere ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri